ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari yongeye gusaba imitwe yose y'inyeshyamba irwanira mu burasirazuba bwa kongo gushyira intwaro hasi ntayandi mananiza mu rwanda ishyirahamwe rotary club kigali gasabo ryateye inkunga abaturage bo mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera kugira ngo bakingire ibidukikije bihaza mu biribwa bahawe amagare bugesera n'ubundi baba bafite uburyo ki babungabunga ibidukikije kuva na kera si ibintu by'ejo bundi hariya basanzwe babifite mu maraso babikunda kandi watungaga igare ukagaragara n'umuntu wabashije kugera ahantu hashimishije mu buzima bwawe ni nayo mpamvu twahisemo n'ako karere n'ayo magare victor nkindi perezida wa rotary club kigali gasabo uyu munsi harizihizwa umunsi wahariwe ibidukikije ku isi yose perezida museveni wa uganda atangaje ko abasirikare b'igihugu cye bagera kuri mirongo itanu na bane aribo baguye mu gitero abarwanyi ba kisilamu umutwe wa al shababu bagabye mu cyumweru gishize ku ngabo za uganda ziri mu butumwa muri somaliya ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezwaho na Geoffrey Mutagoma abatuye Khartoum mu murwa mukuru wa Sudani baravuga ko kuri iki cyumweru intambara ikomeye yongeye kubura mu bice byo muri uwo mujyi nyuma y'uko igihe cyo gutanga agahenge cyumvikanyweho n'impande zombi kirangira ababibonye kandi baravuga ko hari indege y'intambara yahanuriwe mu mujyi wa Omdurman umwe muri itatu igize ikirorero Kigali cy'akarere k'umurwa mukuru abasirikare ntibahise bagira icyo babivugaho gusa bamaze igihe bakoresha indege z'intambara kurasa ibirindiro by'ingabo za Rapid Support Forces mu bice binyuranye by'umujyi intambara hagati y'izi ngabo n'iza leta yatangiye tariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa kane ituma habaho guhunga kw'abantu benshi Arabia Saudite na leta zunze ubumwe za Amerika bavuze ko buri munsi bakora ibishoboka guhuza izi mpande zombi mu mishyikirano gusa mu cyumweru gishize ibiganiro nk'ibi byaberaga i Jeddah muri Arabia Saudite byarasubitswe agahenge gaheruka katangiye tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa gatanu karangira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize kari katumye abakora ubutabazi babasha kugera kuri bamwe babukeneye kubera intambara yari yabaye nkihosha gusa inshuro nyinshi impande zihanganye ntizubahirije amasezerano ibice byavuzwemo imirwano kuri iki cyumweru ni amajyepfo ya Khartoum umurwa mukuru na Bahri no hakurya y'uruzi rwa Nile ugana mu majyaruguru nk'uko bitangazwa n'umwe mu baturage babibonye hanze y'umurwa mukuru ibindi bice byabayemo intambara harimo agace ka Darfur gasanzwe karajahajwe n'intambara iyi ntambara imaze ibyumweru birindwi ikaba imaze gukura mu byabo abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri abandi bagera ku bihumbi magana ane bahungira mu bihugu bituranye na Sudani Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bagera kuri mirongo itanu na bane aribo baguye mu gitero abarwanyi ba kisilamu bo mu mutwe wa Al-Shabab bagabye mu cyumweru gishize ku ngabo za Uganda ziri mu butumwa bwa Afurika yunze ubumwe muri Somalia. Mu cyumweru gishize Perezida Museveni yari yavuze kuri icyo gitero ariko ntiyagira byinshi akivugaho. None Museveni yatangaje ko ingabo za Uganda zongeye kwigarurira agace zari zarakuwemo n'abarwanyi ba Al-Shabab. mu cyumweru gishize uyu mutwe w'abarwanyi ba kisilamu wagabye igitero ahitwa bolamarel mu birometero ijana na mirongo itatu uvuye mu murwa mukuru i mogadishu al-shabab yari yatangaje ko umwiyahuzi wayo yiturikirijeho igisasu cyo mu bwoko bwa bombe kigahitana abasirikare ijana na mirongo itatu na barindwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu uyu mutwe utsimbaraye ku mahame y'amategeko ya kisilamu urwanya leta ishyigikiwe n'ibihugu by'uburayi n'amerika
washington ijwi ry'amerika tujya mu buhinde aho impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu bagera kuri magana atatu ikomeretsa abagera ku gihumbi nk'uko byatangajwe uyu munsi ku cyumweru na minisitiri ushinzwe ibya gari ya moshi muri icyo gihugu ashwini vaishanam iyo mpanuka yabereye mu birometero magana abiri mu majyepfo y'ahitwa kolkata inzego z'ubutegetsi ziravuga ko gari ya moshi zigera kuri eshatu arizo zagonganye muri iyo mpanuka bigatuma ibyumba byicarwamo ziba zikuruye bigera kuri cumi na bitanu byose bitakaza umuhanda ikosa ryateye iyo mpanuka ryaturutse mu byuma biyobora izo gari ya moshi bikoreshwa n'amashanyarazi byahinduranyije imihanda zicaho mu buryo butari bwo bituma zigongana minisitiri ashini yavuze ko uwabikoze n'icyabimuteye bizamenyekana nyuma y'iperereza impamvu yateye iyo mpanuka yasobanuwe nyuma y'uko abakora ibikorwa by'ubutabazi bashoje imirimo yabo ubu bibanze ku gutunganya umuhanda wa gari ya moshe kugira ngo ingendo zikomeze nk'uko bisanzwe minisitiri w'intebe w'ubuhinde nehandra modi ejo kuwa gatandatu yarahasuye ahamara igice cy'isaha akurikiranira hafi ibikorwa by'ubutabazi nyuma yaho yagiye ku bitaro kureba aho abakomeretse bavurirwa avugana na bamwe muri bo ndetse avugana n'abaganga yabwiye abanyamakuru ko leta izakora ibishoboka byose gufasha abagizweho ingaruka n'iyo mpanuka kandi izahana ababiteye yihanukiriye impanuka ziturutse kuri gari ya moshi zikunze kuba mu buhinde kubera imihanda imaze gusaza abantu bagera kuri miliyoni cumi n'ebyiri bakoresha gari ya moshi buri munsi muri icyo gihugu amakuru yo hirya no hino tuyasoreze muri myanmar aho ibiganiro bishyigikiwe n'ubushinwa bihuza ingabo zafashe ubutegetsi n'imitwe ya gisirikare ishingiye ku moko yiyise brotherhood alliance byarangiye mu mpera z'icyumweru gishize ntacyo bigezeho byari bigamije kwingingira iyo mitwe gushyigikira gahunda y'amatora igisirikare cyafashe ubutegetsi gishaka ibyo biganiro byamaze iminsi ibiri mu karere ka mongla muri leta ya shan iri mu majyaruguru ya myanmar hafi n'umupaka w'ubushinwa amakuru y'imbere mu gihugu avuga ko intumwa idasanzwe y'ubushinwa Guo Bao yitabiriye ibyo biganiro haturutse mu ntara ya Yunnan mu biro bishinzwe ububanyi n'amahanga ibiganiro bishyigikiwe n'ubushinwa bihuza iyo mitwe ya gisirikare n'ingabo za leta ni ibya mbere bibaye kuva igisirikare cyafata ubutegetsi muri Myanmar mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu biravuga ko abahagarariye igisirikare cyafashe ubutegetsi basabye abagize iyo mitwe y'abarwanyi bishyize hamwe uh, gushyigikira gahunda y'igisirikare y'amatora ubutegetsi buteganya ariko abarwanyi bakabihakana gusa igisirikare cyafashe ubutegetsi ntikiratangira gutegura ayo matora kivuga ko kizategura habonetse amahoro imbere mu gihugu no hirya no hino ku isi ayo matora ntashyigikiwe kuko afatwa nk'adakurikije amategeko
urakoze Geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika wumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu ve akadomo komu no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni wa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari yongeye gusaba imitwe yose nyeshyamba irwanira mu burasirazuba bwa kongo gushyira intwaro hasi ntacyo igombereye gusaba uyu ni umwe mu myanzuro y'inama yahuje abategetsi b'ibihugu bigize iyi nama i rwanda murangura mu mpera z'iki cyumweru temisitoke mutijima yasomye ibikubiye mu itangazo aba bategetsi basohoye iyi nama ya cumi idasanzwe yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo yatumijwe na bwana joao lorenso perezida wa angola uyoboye inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari akanaba umuhuza hagati y'ibihugu by'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika ku bakuru b'ibihugu cumi na bibiri bagombaga kwitabira iyi nama abayibonetsemo ni batatu gusa naho abandi icyenda bo bohereje ababahagarariye abakuru b'ibihugu bitabiriye ni Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica ndetse na Joao Manuel Lorenzo wa Angola ari nacyo gihugu cyakiriye inama. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente ari nawe waherukaga kumuhagararira i Bujumbura mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ahigwaga n'ubundi ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bigize ICGLR yasuzumye ibibazo bya politiki n'umutekano byugarije akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba ko imirwano yahagarara bwangu. Nk'uko bikubiye mu itangazo basohoye, abakuru b'ibihugu bakiriye raporo ku ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro ya Rwanda n'iya Nairobi ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aha bakaba bakanguriye impande zose bireba kuyishyira mu ngiro. by'umwihariko basabye umutwe wa M makumyabiri na gatatu kwihutisha kuva mu turere wigaruriye no gushyira imbere gahunda yo kujya mu bigo byateganijwe inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere kandi yamaganye igikorwa icyo ari cyo cyose cy'imitwe ya M makumyabiri na gatatu FDLR Foka Red Tabara ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro cyo kongera kwisuganya igamije kugaba ibindi bitero aha abategetsi bo mu karere bakaba bongeye gushimangira ko iyo mitwe yose y'inyeshyamba irambika intwaro hasi hanyuma ikomoka mu bihugu by'amahanga igacyurwa iwabo nta yandi mananiza iyi nama yashimangiye imyanzuro yafatiwe mu nama idasanzwe ya makumyabiri n'imwe yahurije abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba i bujumbura mu burundi mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu nkibutsa ko mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama harimo ko abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bajyanwa mu kigo cya gisirikare cya rumangabo nubwo abategetsi bayitabiriye bagaragazaga kutumvikana ku kuba m makumyabiri na gatatu yagira abayihagarariye mu itsinda rigomba kujya gusuzuma niba aho hantu hujuje ibisabwa byo kuba bahaba inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri ICGLR yashimye igikorwa cya Angola cyo kohereza umutwe w'ingabo ugamije gucungira umutekano ibigo bizajyamo abarwanyi ba M23 no gushyigikira ibikorwa by'akanama ngenzuzi gahuriweho n'ibihugu.
Nibyo koko Veniste aba bategetsi banashimye icyemezo cy'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC cyo kohereza umutwe wawo w'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye nk'uburyo bwo gufasha muri gahunda zo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo aba bakuru b'ibihugu banakanguriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe y'inyeshyamba bavuze ko ariyo musingi wo gukemura burundu intambara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu iyi nama y'abakuru b'ibihugu yashimangiye ko hakenewe byihutirwa isubukurwa ry'ibikorwa by'ubutabazi bigamije gucyura abavanywe mu byabo ndetse leta ya kongo ikemera ukwiyandikisha kuri lisiti z'itora kw'abatuye mu bice byahoze mu maboko ya m makumyabiri na gatatu inama yanasabye ko imihanda yakongera gufungurwa inasaba imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi gufasha abavanywe mu byabo aho bari mu nkambi imbere mu gihugu inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere kandi yasabye ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba angola repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda ndetse n'u burundi babifashijwemo n'akanama ngenzuzi gahuriweho n'ibihugu kujya bahura mu buryo buhoraho inama zabo zikazajya zikurikiranaho ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro ya rwanda ku kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa kongo no kuzahura umubano w'ibihugu by'u rwanda na kongo rigeze urakoze temistokle mutijima mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugiye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu wa mbere ni umunsi wahariwe ibidukikije ku isi yose umuryango w'abibumbye uvuga ko buri mwaka haboneka toni zirenga magana ane z'ibishingo harimo na parasitiki mu rwanda ishyirahamwe rotary club kigali gasabo ryiyemeje gutera inkunga abaturage b'umurenge wa mayange mu karere ka bugesera kugira ngo bakingire ibidukikije bihaza mu biribwa Victor Nkindi ni perezida wa Rotary Club Kigali Gasabo navuganye nawe mbere yo kuza muri studio ntangira mubaza gahunda bafite abaturage ba Mayange abaturage ba Mayange twafite inkunga y'amagare atanu na moto ikoreshwa pine atatu kugira ngo babashe kwihaza mu bukungu bakabasha kurushaho kwinjiza amafaranga mu bikorwa byabo bya buri munsi by'ubuhinzi n'ubworozi bavana ibikorwa byabo mu biribwa babijyana mu masoko kandi ukurikije ibidukikije none tubasha kubungabunga ibidukikije dukoresheje amagare na peteroli ntaki ariko iriya moto nayo igakoresha peteroli ariko ifite ubushobozi bwo gutwara hafi toni imwe ku buryo mbere yo ko umuntu yakoreshaga imbaraga n'umwanya mwinshi ubwo izo mbaraga n'uwo mwanya yaragabanutse cyane kubera iyo moto none niki cyatumye muhitamo guha abo baturage ba mayange ayo magare n'ayo mapikipiki aho kubaha inka muri gahunda ya girinka irahari hari muri umurenge twasaze n'ubundi abaturage twahawe twahaye izo nkunga bafite inka bahawe gahunda ya girinka icyo twifuzaga n'ubundi ni kubafasha kugira ngo ibyo bavana mu mu bikorwa bya buri munsi babasha kubijyana mu masoko badakoresheje ingufu nyinshi cyangwa se umwanya mwinshi twahisemo ishyirahamwe cyitwa icyizere cy'ejo hazaza yaba twose jenoside yakorewe abatutsi ibihumbi icyenda na kane mu rwanda ishyirahamwe y'abantu makumyabiri niyo twahisemo ariko icyo gikorwa ntabwo kizahagarika ahangaha tuzakomeza tubikore no mu bindi mirenge mu rwanda kera najyaga njya mu bugesera nkahura n'abantu bagenda ku magare bajya mu masoko ari benshi na n'ubu niko bikimeze na n'ubu niko bikimeze mu bugesera n'ubundi baba bafite uburyo babungabunga ibidukikije kuva na kera si ibintu by'ejo bundi hariya basanzwe babifite mu maraso babikunda kandi watungana igare ukagaragara n'umuntu wabashije kugera ahantu hashimishije mu buzima bwawe ni nayo mpamvu twahisemo n'ako karere n'ayo magare ariko iyo nkunga yacu kugira ngo ibashe nyine guhaza abantu mu bukungu bwabo ntabwo izagarukira ku magare na moto hari n'ibindi bikorwa byinshi cyane dushobora kongeraho dukurikije imiterere y'imirenge runaka hakariho dukora tukagendera ku bisanzwe bihari iyo nkunga mwatanze mwayihaye abagize ishyirahamwe ry'abarokotse jenoside iyo nkunga iyo mubaze mu mafaranga musanga izaba ingana ite buri kwezi ndavuga mu musaruro umusaruro ishyirahamwe izabasha kwinjiza byibuze amafaranga miliyoni imwe na magana abiri y'amafaranga y'u rwanda buri kwezi bakoresheje amagare atanu n'iyo moto none se uretse aho ngaho mu bugesera hari utundi turere tw'u rwanda mwumva muzagezamo ibikorwa byo kuduteza imbere tuzakomeza ibikorwa byo guteza imbere abaturage mu rwanda si mu bugesera gusa tuzanafasha n'abazizibiza mu majyaruguru no mu burengerazuba aho nabo bakeneye gutangira ubundi bushya ibikorwa byabo kubera ko imirima yabo yangiritse amazu yabo yangiritse natwe tuzaba dufite uburyo ki twagendera ku bisanzwe bikorwa hariya kugira ngo tubafashe kwihaza mu bukungu tubahaye inkunga itandukanye yo kubafasha mu mirima yo kubafasha muri mobility logistics cyangwa se kuva ahantu bajya ahandi bakoresheje izo moto cyangwa se amagare n'ibindi tuzajya tubaha victor nkindi perezida wa rotary club kigali gasabo ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika bakiri muruzi wahoze ari perezida wa malawi aravuga ko yashimishijwe n'uko umushinjacyaha mukuru yahanaguye ibyaha byose yari akurikiranyweho we n'umunyamabanga we baregwaga gukoresha nabi umutungo wa leta ugera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi akabihakana yivuye inyuma abamunenga bavuga ko ibyo birego bitari bikwiye gukurwaho bakavuga ko bizasubiza inyuma gahunda yo kurwanya ruswa mu gihugu avugana na mugenzi wacu Peter Cloutier mu ishami ry'icyongereza bakiri mu ruji yongeye gusobanura ko ibyo birego bishingiye ku mpamvu za politiki Well, you see, all along, um, all along, along I knew that uh, this matter urabona nari nsanzwe mbizi ko iki kirego umunsi umwe kizakurwaho kubera ko umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe kurwanya ruswa Lucas Pondwe mu by'ukuri yavuze ko nta kibazo yabonye mu byo nakoze uwa kabiri nawe wabaye ku buyobozi bw'uwo mwanya bwana matemba nawe niko yavuze byagenze rero uko byakagombaga kugenda kuko ibi byari bishingiye ku mpamvu za politiki ni ibintu byatangiwe na nyakwigendera bingu wa mutarika aruhukire mu mahoro nta kidatunganye nakoze
Do you feel vindicated?
urumva rero bigaragaye ko ibyo wavugaga bifite ishingiro I do feel very vindicated because, because this is what I have been telling the people of Malawi and the international community all along uh, to say the, the so-called uh, cyane rwose kuko nibyo maze igihe mbwira abanyamalawi n'umuryango mpuzamahanga ko ibyo bita ko ari amafaranga ya ruswa yashyizwe kuri konti yanjye yari amafaranga yanjye nahawe ku giti cyanjye nka bakiri muruzi atari amafaranga ya guverinoma anything to do with the government, it goes to account number amafaranga one.
ya leta ajya kuri konti zayo nibyo twagumye tuvuga ariko abantu ntibabyemera ariko ubu barabirebye basanga nta kibazo kirimo basanze nta cyaha cyakozwe niyo mpamvu urukiko rwavuze ruti oya reka tubirekeraho discovered. That's why the court uh, said no, we should not continue.
Some of your critics uh, have always maintained that the money abakunenga bavuga ko ayo mafaranga wayahawe kubera ko wari perezida wa malawi bakavuga bati iyo utaza kuba perezida ntuba warayahawe bityo n'ay'abanyamalawi si ayawe bakavuga rero bati ibyo birego ntibyagombye gukurwaho ibyo urabivugaho iki should not have been dropped against you. How do you respond to that?
No, no, no, they are wrong. They are wrong. You look, I was head of a political party oya oya oya ibyo bavuga si byo in the 90s.
dore nari umukuru w'ishyaka rya politiki kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda nayoborana ishyaka aya mafaranga nahawe kubera kuyobora ishyaka twaguze imodoka n'ibindi bikoresho by'ishyaka ntabwo mu by'ukuri yari ayanjye ku giti cyanjye n'umuryango wanjye yari yarahawe ishyaka ntaho bihuriye na guverinoma It was meant for the party. So it, it, it, it's the party which was given the money for, no- nothing to do with government.
Well, Mr. President, what do you say to those who are saying that it was because of hanyuma se abavuga ko biterwa n'umubano wihariye ufitanye na perezida uriho ubu lazarus cakwera watumye ibyo birego bikurwaho abandi bakavuga ngo wakomeje kubitinza witwaje impamvu z'uburwayi ukomeza kuzarira kugeza igihe haziye umukuru w'igihugu mufitanye ubucuti bwihariye akagukuriraho ikirego somebody byo urabivugaho iki favorable or nice to you came to office to drop the charges against you?
No, no, no, it's not. It's not. Wh- What actually, the person who has dropped this.
oya oya ntabwo ari byo mu by'ukuri wakuyeho ibirego si umukuru w'igihugu ni umushinjacyaha mukuru kandi arigenga ikindi kandi n'umunyamategeko yarabisuzumye bifataho icyemezo ntaho bihuriye na perezida Chakwera cyangwa umubano wanjye nawe Nothing to do with the President Chakwera at all, and nothing to do with the relationship between me and President Chakwera.
With these charges being dropped, Mr. President, does that mean that it will none not se be bwana brought perezida up in kuba the- ibi birego bikuweho bivuga ko bitazagaruka mu bihe biri imbere Well, i- if anyone would like to look it again, if they want to do, but they will find nothing because, like I've told you, these- niba hari abashaka kuzongera kubireba bazabikore ariko ntacyo bazabona kuko nk'uko nakubwiye abayobozi babiri batandukanye b'ibiro bishinzwe kurwanya ruswa n'uwabikozeho iperereza yabwiye urukiko ko iyo aza kumenya ko amafaranga nayahawe ku giti cyanjye ikibazo kitajyaga kuba cyaravutse mu myaka cumi n'itanu ishize niharamuka rero hagize abashaka kuzabisubiramo bazasanga ari uko nyine bimeze Some 15 years ago. So i- if anyone want to, to take, take, take it again, uh, the matter, um, they'll find the same answer.
So, Mr. President, what is your message to the people of Malawi?
none rero bwana perezida n'ubuhe butumwa uha abanyamalawi ku byerekeye gukuraho ibi birego no ku ntambara yo kurwanya inyerezwa ry'umutungo wa leta na ruswa muri malawi in Malawi.
Y- y- You know, the organization which is called the SCB Anti-Corruption Bureau in Malawi, it was the urabizi ko ibyo biro wavugaga bishinzwe kurwanya ruswa nige wabitangije nkiri umukuru w'igihugu kuko ni rimwe mu mashami ya demokarasi yo gushyigikira demokarasi mu gihugu ibyo rero bigomba gukomeza kuko amafaranga ya leta ntakwiriye gutwarwa ngo akoreshwe ku giti cy'umuntu It is important abagaragaraho icyaha bakwiye gufatwa njye nuko and, mbyumva they, and be used for personal use. And those that are found, uh, definitely they must be arrested. That's my view.
bakiri muruzi wahoze ari perezida wa malawi mu kiganiro agiranye na peter clut mwasemuriwe na geoffrey mutagoma tugeze ku rubuga rwa siporo mu burundi igikombe cy'umukuru w'igihugu umupira w'amaguru cyatwawe na aigle noir itsinze bumamuru ibitego bitatu kuri kimwe muri basketball naho igikombe cy'irushanwa ry'uburundi cyatwawe kuri iki cyumweru n'ikipe y'urunani desire imana kuri uno w'imana niho mu burundi hasozerwa iganwa rya basketball igice cya kabiri mu nkino zo gusozera dinamo yatsinze kanaka ku munota mirongo icyenda na gatatu kuri mirongo itandatu n'icyenda jimukana itsinda tigers ku munota mirongo umunani kuri mirongo irindwi n'icyenda unani rwatsinze remesha ku munota mirongo itanu n'umunani kuri mirongo ine n'icyenda na eurozipo itsinda new star ku munota mirongo irindwi na rimwe ku mirongo itandatu n'icyenda inyuma y'inkino cumi na zine zahuje imigwi umunani urunani nirwo rwafashe ikibanza cya mbere ruca ruhabwa igikombe cy'uno mwaka inyuma y'urwo rukino rwa nyuma aroni kagabo ikigera cy'umumenyereza w'urunani amenyesha ko abatorohewe ariko birangira batahukanye intsinzi kubera ubunararibonye bwabo urukino ntirwari rworoshye mbwo bari bikwiye ko turutsinda kubera mu numero twari dufise ikibanza cya mbere niyo numero twari dufise kubera dutoretse igikombe Eh, twitegure pefu tumeze neza urukino ntirwari rworoshye mugabo mwabonye yuko igice cya kabiri cyabaye eh, ibindi bi- bintu bishasha mwabonye muri paraporo igice cya mbere kubera tubashe dukosora tugira amashansima meza abantu barasubira bagusatira kugira tugire amabloke icyo cyatumye du- dusubira eh, kugira atake nziza kubera mu gifaransa bavuga yuko la, pre- la, la, la defense prepare l'attaque kiretse urunani rwawe rwa mbere dinamo yafashe ikibanza cya kabiri remesha iya gatatu tigers irangiza iri mu kibanza cya kane iyo migwi uko ari ine nizo kindi nkino za playoffs zizotanga umugwi uzoserukira uburundi mu nkino za bar iyo migwi ine irarekuye kongera abakinnyi babiri mu mugwi wabo mu runani bamenyesha ko aho bahobahoba bazikomeza ari mu ruhande rw'umupivo aroni kagabo amenyesha ko bazoja mu nkino za playoffs mu kwezi kw'indwi bavuye mu nkino z'imigwi iserukiragihugu uwo mukinnyi yamaze kuboneka umupira w'amaguru naho kuri wa gatandatu niho hasozerwa inkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu umugwa Aigle Noir wo mu ntara y'Amakamba niwe watahukanye intsinzi utsinze muri yo mu Cibitoke ibitsindo bitatu kuri kimwe uwo mugwi niwe uzoserukira Burundi mu nkino za CAF Aigle Noir yahawe igikombe ni miliyoni icumi mu bamuri ronka miliyoni indwi n'igice Vitaro na Musongati zironka miliyoni zitanu mu higanwa naryo ryo gusiganwa n'imodokari ryabereye mu gisagara cya bujumbura imodoka cumi na zitatu zitandatu nizo zashoboye kurangiza iryo higanwa uwikunda pirimu afatikanije na musafiri nibo babaye aba mbere mu duce dutatu bazunguruka ku kibanza cyitiriwe ukwikukira k'u burundi purasi do independance uwikunda pirimu yabwiye radiyo ijwi ry'amerika icyo yarushije abandi hariho shanjima kubera imodoka nahora mfise nkinisha umwaka uheze siyo nakinisha narisumuye gato ndigwa ku yindi modoka ibi iri hejuru yo niyo nahora nkoresha nicyo gituma bivaye na experience nari mfise rero atabwoba nkifise niyo mpamvu uwo mugabo asanzwe ari akunze kuba uwa mbere muri urwo rukino mu burundi amenyesha ko naho ibikoresho byabo bitajyanye n'igihe yiteguriye kuzitwara neza mu higanwa nyafurika bizobera bujumbura mu kwezi k'umunani uno mwaka amenyesha ko kubona bazoca mu mabarabara asanzwe yiteguriramwo bizomufasha kwenurira abazaba bahanganye desire hatungimana kigali ijwi rya amerika ikipe ya Rayon Sport niyo izahagararira u rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri afurika nyuma yo kwigukana igikombe cy'amahoro jean claude munyandinda mu mukino wa nyuma wayihuje na mukeba wayo w'igihe cyose APRFC ejo bundi kuwa gatandatu ikipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru yatsinze igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse ku munota mirongo ine na rimwe w'igice cya mbere gitsinzwe na Eric Ngendahimana mbere y'uko uyu mukino utangira ariko habanje kuba impaka z'urudaca zishingiye ku gucekana amarozi ku mpande zombi uru rwikekwe rwatumye umukino ukererwa iminota irenga makumyabiri intsinzi ya Rayon Sport y'igitego kimwe ku busa yatumye abakunzi bayo bongera kwiterera mu birere dore ko bari baje ari benshi kuri stade Huye i Butare abana biradushimishije cyane twaje tubyiteguye tuzi ko turi butsinde neza bishimishije dukuyeho agahigo ko kuvuga ngo aperi yaraduhetse ngo izatujyana ku mugongo bigaragaye ko igikombe tukitwariye twari kuzasohokana ubwo tugiye guhigana ku ikipe izagaruka mbere ku ruhande rwa APRFC abakunzi bayo agahinda kari kose ariko bakirema agatima bavuga ko icy'ingenzi ari uko ikipe yabo yatwaye igikombe cya shampiyona ni ibisanzwe twebwe ibyo tureba ni igikombe cya shampiyona twatwaye ibindi ntacyo bitubwiye ni iby'umupira babonye ko twagira duhusha ibitego byinshi ariko ni iby'umupira icya mbere ni uko tuzasohoka turi shampiyona naho igikombe cy'amahoro ni ibisanzwe mbere y'uyu mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro hari habanje kuba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu uyu mukino wahuje mukura victory sport na kiyovu siporo mukura victory siporo yatsinze kiyovu siporo igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na zuberi hakizimana mu minota ya nyuma y'umukino rayon siporo nyuma yo kwegukana igikombe cy'amahoro izahagararira u rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika aprfc yo izaserukira u rwanda mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo tukiri umupira w'amaguru kandi uyu munsi kuwa mbere ikipe y'igihugu amavubi iratangira umwiherero wo kwitegura umukino w'umunsi wa gatanu mu matsinda mu rugendo rwo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha mu itsinda rya cumi na kabiri amavubi y'u rwanda azahura n'imbarabara za mozambike ku itariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi kwa gatandatu kuri stade huye butare muri iri tsinda ikipe ya senegal niyo iri ku mwanya wa mbere ikagira amanota cumi n'abiri mu mikino ine ku mwanya wa kabiri hari mozambike na bene zombi zifite amanota ane naho ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma hakaba hari u rwanda rufite amanota abiri yari claude munyandinda i kigali aha ni udusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mudutega amatwi muri benshi ku migabane yose y'isi natwe dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umubabaro mwinshi umenesha ibanga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba